Imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mwiye gushikizwa nanje Fidel niyo ngabo mu gisagara ca Uvira mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko iduga ry'igiciro ca essence ryateye ibibazo bikomeye mu gutwara abantu n'ibintu akazi kariko kagenda nabi kubera esase ubu iritiro bariko batwaka ibihumbi bitandatu ikinju ibihumbi icenda twe natwe abakiriya turiko turababwira ko igitoro caduze ntibabitahura
uyo ni umwe mu batwara abagira ingendo kuri moto mu gisagara ca Uvira mu Rwanda umunyamategeko Gatera Gashabana ahagarariye abazotorana banyakwigendera Sinapol Rwigara yasabye sentare yungururizwamo imanza kutakira ikirego c'igisagara ca Kigali Kata kuri wa kabiri yatangaje ko ibiganiro vyerekeye amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza bigeze ku ntambwe za nyuma kandi ko impande zombi ziri hafi cyane yo gushika ku masezerano Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi b'Ubudagi Boris Pistorius kuri uyu wa kabiri yagendeye igihugu ca Ukraine ni mu ntumbero yo gushigikira ico gihugu mu rugamba kirimwo rwo kwivuna ibitero vy'Uburusiya vyatanguye raheze hafi imyaka itatu aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye mu kanya gato ntiyagiraho umuja Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi Qatar kuri wa kabiri yatangaje ko ibiganiro vyerekeye amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel no mu Hamas mu ntara ya Gaza bigeze ku ntambwe za nyuma kandi ko impande zombi ziri hafi cyane yo gushika ku masezerano
umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Qatar Majed A Ansari yagabishije ko abantu borindira gushika amasezerano atangajwe Qatar Misiri na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyarayoboye akigoro kamaze amezi atari make kagenewe kugerageza guhagarika ingwano ibiganiro kuri wa kabiri mu gisagara ca Doha bishimikiye ku bintu vya nyuma biri muri aya masezerano Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kuri uyu wa mbere yatangaje ko amasezerano hagati ya Israel n'umugwi Hamas ari hafi yo gushikwako mu ijambo yashikirije mu nyubako y'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika Perezida Biden yatangaje ko aya masezerano yotuma abagizwe imbohe barekugwa ingwani igahagarara mu gihe umutekano wa Israel wo kubahirizwa yasiguye kandi ko ayo masezerano yotuma kandi imfashanyo igenewe abanyapalestina basinzikajwe bikomeye n'ingwano yatangujwe n'umugwi Hamas yongerezwa
umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi b'ubudagi Boris Pistorius kuri wa kabiri yagendeye igihugu ca Ukraine ni mu ntumbero yo gushigikira ico gihugu mu rugamba kirimwo rwo kwivuna ibitero vy'Uburusiya vyatanguye haheze hafi imyaka itatu urugendo rwa Pistorius rubaye mu kiringo kiri munsi y'indwi imbere y'uko perezida aherutse gutsinda amatora muri Amerika Donald Trump arahira mu mabanga yo kuyobora Amerika nimwe kandi hari ibibazo ku kugena imigambi ya Amerika ku vyerekeye Ukraine ishobora guhinduka ku ntwaro nshasha ya Trump muri ico gihe abategetsi bo mu ntara zitandukanye zo mu Burusiya kuri uyu wa kabiri batangaje ko Ukraine yakoze ibitero bikomeye ikoresheje drone mu bice vyaho harimwo intara ya Saratov aho buramatari waho Roman Busargin yatangaje ko ibintu vyononekaye mu bibanza bibiri birimwo amahinguriro mu bisagara biri hafi yaho vya Saratov na Engels ako karere karimwo ikibanza c'indege z'ingwano zikomeye cane kandi zishika kure cane z'Uburusiya mu ndwi iheze igitero ca Ukraine carasambuye ikibanza kibikwamwo ibitoro bikoreshwa n'izo ndege z'ingwano
naho ku mugabane wa Afrika Afrika y'Epfo yaratanguje igikorwa cyo gutabara abacukura ubutare mu buryo butarekuriwe n'amategeko bafatiwe mu kibanza gicukurirwamwo ubutare abo bantu barimwe ibifungurwa amazi n'imiti mu kigoro mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ko gutuma bava muri ico kibanza igikorwa co gutabara catanguye ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye hari nyuma y'uko mushiki w'umwe muri abo bantu bafatiwe mu kibanza gicukurirwamo ubutare ashingishije urubanza muri sentare ivyo vyabaye inyuma y'uko amabaruwa y'abo bantu ashizwe ahabona ku munsi wa kane w'indwi irangiye rimwe muri ayo mabaruwa ryavuze ko abantu batari munsi y'ijana n'icenda baza barapfuye mu kibanza gicukurirwamwo ubutare co mu karere ka Bafelsfontein kari hafi y'ahitwa Stilfontein ku birometero bigera kw'ijana mu burengero bw'igisagara ca Johannesburg gucukura ubutare mu buryo butemewe n'amategeko vyariyongeye muri Afrika y'Epfo mu myaka ya vuba abitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko hafi y'abantu ibihumbi mirongo itatu bacukura ubutare mu buryo butarekuriwe n'amategeko mu bibanza vyahebwe bimbura gushika ku bice cumi kw'ijana vy'umwimbu w'inzahabu w'igihugu
aya makuru yose agezweho yo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wewe we akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese za youtube yacu ig na facebook ni voa radio yacu mukanya twerekeze mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda aho umunyamategeko gatera gashabana ahagarariye abazotorana ba nyakwigendera Sinapol Gwigara yasavye sentare yungururizwamo imanza kutakira ikirego cy'igisagara ca Kigali avuga ko sentare idafise ububasha bwo kuburanisha urwo rubanza kuko igisagara ca Kigali cyatsinzwe inshuro zibiri ku mpamvu zimwe kibandanya kwanga gushira mu bikorwa ivyemezo vya sentare zatanguye ni ivyemezo bigihatira kwishura abo kwagwigara amafaranga y'ingurane ku butaka bwabo Eric bagira ubusa adufitiye ibindi kuri inkuru umunyamategeko gatera gashabana yavuze ko urukiko rw'ubujurire rutaburanishyura urubanza kuko umujyi wa kigali warutsinzwemo kabiri ku mpamvu zimwe n'ubwo umwanditsi mukuru yemeye kwakira iki kirego gashabana yavuze ko inzitizi abo kwa rwigara batanze igomba gusuzumwa kuko ari ndemyagihugu yasobanuye ko muri uru rubanza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu rwigara yatsinze akarere ka nyarugenge ubu kasimbuwe n'umujyi wa kigali baburaniraga mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwa rwategetse ko akarere ka nyarugenge kagomba kwimura rwigara mu buryo bwubahirije amategeko avuga ko icyo cyemezo cyabahinda kuko ariko havuka ikibazo cyo kugishyira mu bikorwa rwigara amaze gupfa abazungura be basabye guhabwa ingurane n'indishyi z'akababaro urukiko rwanzuye ko bifite ishingiro rutegeka akarere ka nyarugenge gushyira mu bikorwa icyo cyemezo umujyi wa kigali wajuriye mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri urukiko rukuru narwo rwemeza ko ubujurire bwawo nta shingiro bufite rutegeka ko urubanza rw'umuko ruri gashabana akavuga ko basanga ibyemezo by'inkiko zombi byarashingiraga ku mpamvu zimwe yasobanuye ko bitari ngombwa ko uru rubanza ruburanishwa mu mizi ku bujurire umujyi wa kigali watanze ashingiye ku itegeko rigena ububasha bw'inkiko umwanditsi mukuru wakira iki kirego yashingiye ku kuba ikiburanwa gifite agaciro karengeje miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga umunyamategeko gashabana akavuga ko ibyakozwe n'umwe umwanditsi mukuru yumvikanisha ko umujyi wa Kigali utatsinzwe ku mpamvu zimwe bidashingiye ku mategeko inzego zabanje zasuzumye ingingo zijyanye no kwimura abantu ku nyungu rusange zanzura ko rwigaratimwe mu buryo bukurikije amategeko ikiburanwa ni ikibanza cyari gifite nimero mirongo itanu n'umunani mirongo itandatu nyuma haje kubaho impinduka gihabwa izindi nomero nk'uko gashabana bisobanura giherereye mu mujyi rwagati cyubatsemo igorofa rirerire ry'ikigo gishinzwe imisanzu y'ubwiteganyirize bw'abakozi ahitwa peyaje gashabana ashingiye ku byemezo by'inkiko agasaba ko inzitizi urukiko ruyakira rukazemeza ko rudafite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza abahagarariye umujyi wa kigali barimo umunyamategeko bonane nyangezi babwiye urukiko ko impamvu batanze ubujurire bwabo basanga umujyi utaratsinzwe ku mpamvu zimwe mu nkiko zabanje nabo bemera ko nyuma y'aho akarere ka nyarugenge gatindiwe ku rwego rwa mbere ntikajurire urubanza rwabaye itegeko bemeza ko rwigara yasabye ko icyemezo cy'urukiko cyashyirwa mu bikorwa ariko ntibishoboke ku buso bugibwaho impaka umujyi wa kigali ukavuga ko hari ikibanza gifite nomero mirongo itandatu n'umunani mirongo ine na karindwi karindwi abawuhagarariye bakavuga ko umucamanza yarengereye agasuzuma ibyo atari yasabwe ari naho bashingira bemeza ko batatsinzwe kabiri bavuze ko ikijyanye n'ubuso bw'ikibanza batari bakiburanyeho nyangezi na mugenzi we basobanura ko mu rukiko rukuru harebwaga niba icyaburanwaga ku rwego rwa mbere aricyo cyaburanwaga ku rwego rwa kabiri kuko umucamanza yaremeje ko imihango yo kwimura rwigara itubahirijwe basanga umujyi utari guhatirwa kugishyira mu bikorwa aho kubanza gukosora iyo mihango urukiko rwabajije icyakurikira igihe inzitizi ya gashabana yaba ifite ishingiro cyangwa yateshwa agaciro yasubije ko ibaye ifite ishingiro umujyi wa kigali wategekwa kwishyura abo kwa rwigara akanengeraho indishyi z'akababaro n'amafaranga y'igihembo cye mu gihe yateshwa agaciro urubanza rukaburanishwa mu mizi ikibanza kiburanwa mu nkiko zabanje rwigara n'abazungura be batsinze umujyi wa kigali utegekwa kwishyura amafaranga abarirwa muri miliyoni magana cyenda mu bihe bitandukanye umugore wa nyakwigendera adeline mukangemanyi rwigara yakunze kumvikana avuga ko umutware we yazize aka kayabo n'ibindi bishyuzaga leta icyemezo kikazafatwa mu mpera z'uku kwezi niba nta gihindutse eho bagira uruhusa jwi rya amerika i kigali tusikirize sauti ya amerika yelewe yelewe
mu Burundi abategetsi batatu bo mu biro by'umukuru w'igihugu baheruka kwirukanwa mu kazi bari mu ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura kuva ku munsi w'Imana urangiye bagirizwa kuba bagize uruhara mu irekugwa ry'abanyororo atari ku rutonde rw'abagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu shirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu arucoto yemeza ko atari bo bonyine bakwiye kubibazwa risaba Perezida Evariste Ndayishimiye guta mu mvuto n'abandi bose bikekwa kuba bagize uruhara mu irekugwa y'abatari babikwiye Vianney Ndayisaba umunyabikorwa mukuru w'ishirahamwe Arukoto arabigaruka ko na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe muri Ajoto batubamenyesha yuko dushima cyane ingingo y'isho mukuru yafashe yo kwirukana abantu kuko abari kure kugwa so bari kugwa hari amakosa tunegura twabonye imigwi itatu bafashe barekura abantu batari ku kigo cy'umukuru w'igihugu ugasanga umuntu yakoze viyore yishe umuntu arekuwe bashafata abantu bagize icya kane bari ku byaha bito bito ntibabarekura icya gatatu twagaye ni uko bafashe bari kurekugwa babashyira mu kibanza cy'undi muntu kubera igiturire n'amahera muri umwanya urumva yuko muri ejo turabishima kubona bafashwe dusaba rero nyine mukuru w'igihugu akatugarukiriza ngaho kubera mu matoza dufise ishoto n'amaraporo akwiye sibo bavyikoranye aho mu butungane mu maparike n'abaporokire batwara intara no muri parike nkuru y'igihugu yitwa parike general nabo nyine bagezemo uruhara mu byo dufise amaraporo nabo nyine nk'ivyabereye ku mpimba turafise nk'umuntu twamenye yatanze imiliyoni mirongo ibiri yishe umuntu yongera biba amahera barekuye n'abatwara amabohero nk'akarorero dutanga ibohero rukuru rya bururi mukuru w'ibohero jaburu yararekuye umigisha yishe umunyeshuri yigisha amuhoteye inkoni gushika fe yaciye amurekura atanze umuriro n'ibihumbi magana atanu urumva ko akamaramaza mu gihugu n'amategeko n'ubutungane hama abo bose mutanga ko uburorero mwarakurikiranye amadosiye yabo murabaraba kuva bakiriye gushika barekugwe kugira ngo muze mwemeza muti uyu yararekuwe atabwirije kurekura mwarabikurikiranye ayo matoza nimba mwarayakoze mwarabihaye abo vyega imbere ko barekugwa babishe gute abuvyiga yari yanunguruje banza bwo nigwa gwari ruki ankuru yari amaze kungura muri sentare semanza ya bururi muco mutubajije ngaho ko twabibwiye abadukurira twe twaribwiye abadukurira ibigano twasanze byose twarasaba nyirishyo mukuru w'igihugu tubasaba umushikanga n'ubutunga twagiye turabimenyesha amanyanga ariko araba twatanze ivyegeranyo ndetse n'ivyo twakoze byose twarabirungika mu biro vy'umukuru w'igihugu kwerekana amanyanga yabaye abo bantu mwemeza ko mwakoreye ko amatohoza bakarekugwa bidakwiriye ubu bari bari mu kibano baramaze kunyaga yose cyane benshi barahunze isa tuvugana tumaze kubitanga benshi barekuwe bidashyira mu mategeko benshi barahunze n'imiryango imaze kubona batashe bace bahunga abo bakiriyo bariyo barindiriye ko bazorekugwa hariho abasohotse ku mazina yabo bimeze gute niho rero abantu reshoto ifite amakenga kandi iri kwirakora cyane tugomba dukoreko cyane kuko urumva yuko bamaze gufata abantu bakabarekura ku mazina y'abandi bantu bafunzwe hagarekurwa batari urumva ko bigoye kugira barekugwa nicyo gituma rero dusaba nyine umukuru w'igihugu kashinga komisiyo komisiyo irimo amashyirahamwe atekaga muntu yigenga komisiyo yigenga dushyiremo na bamwe muri senede mu muguru w'igihugu wigenga senede hashi naho muri eshatu tutabemera neza kuko benshi bafungwa bababona badufashe urugamba kugira ngo dutohoze ibintu bitatu dutohoze abantu bose bari mu mbuto bararekuwe kandi barejejwe kugira ngo duce dusaba mukuru w'igihugu barekugwe nabo kandi turi abantu bafite ibyaha bito bito n'abahejejwe icya kane cy'umunyororo bashyirwe mu kigo cy'umukuru w'igihugu abo bagiye barasimba babashyiramo abandi barekugwe tuje dutunga dukora ikindi kintu kuraba abaporokire bose n'abamajisita abari bagize ya komisiyo y'umukuru w'igihugu nabo mu by'umukuru w'igihugu bagizemo uruhara no mu biro by'ubushangi bw'ubutungane bace bahanwa bakugwe kandi baronka ibihano bibabereye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yavuze yuko mu babwirizwa kurekurwa ari abanyororo ibihumbi bitanu n'amajana ane na mirongo ine na babiri kugera ino saha amakuru mwakoreye ko muri aba harekuwe bangahe mu bo yababariye ba nyabo maraporo dufise maraporo dufise ba nyawe muri reshoto ifata ikibanza hateza kurekugwa abantu ibihumbi bitanu n'amagana ane na mirongo ine na babiri umukuru wa gihigongwe muri deka mukuru w'igihugu mugabo hamaze kurekugwa ibihumbi bine n'abantu cumi n'umwe gusa amakuru dusenye fata kibanza abo bandi barenga baracyari mu mbuto abo bandi barenga igihumbi hari amakuru yizewe y'igituma batoba bararekugwa igituma batoba bararekugwa twarakimenye igituma batarekugwa ni amanyanga nyine ariko barakorwa nabo mu bushanyi b'ubutungane mu maparike nabo bona bari bafunzwe kugira ngo bikunde bazabajya igituriye kuko igituma bazabaronka abantu bakaba abandi batanze amahera nta muri abo ibihumbi bine na cumi n'imwe dufise ntabwo bose abarekuwe kuri iki cy'umukuru w'igihugu bari bari mu kigongo kuko nababwiye ko hariho abantu barekuwe mu kibanza cy'abandi iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu gisagara cya buvira mu ntara ya kivu iyo mu mpanuko hari ikibazo cy'iduga ry'igiciro cya esanse abahaba bavuga ko icyo kibazo giterwa n'uko esanse nyinshi ijanwa mu burundi ni inkuru y'umumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari buvira bamwe mu bagenzi n'abatwara ibinyabiziga bavuga ko uru rugero ibiciro bigezeho rutigeze rubaho ibido rya litiro mirongo ibiri rya lisanse ryavuye ku madolari y'amerika mirongo ibiri n'abiri ubu rikaba rihagaze ku madolari mirongo itatu n'atanu tugera kuri amwe mu masitasiyo ya lisanse ari kavimvira kasenga kakungwe ngo babona nta lisansi ihari ndetse nta n'ubwinshi bw'abantu bahari gusa kuri sitasiyo ya mulongwe ahari igitoro twasanze abantu batonze imirongo abandi nabo bicaye hasi n'amabido n'ibicupa ndetse n'ingunguru bategereje kuvoma igitoro bamwe mu bakozi bakora iyo sitasiyo twavugishije birinze kugira icyo badutangariza kuko nta burenganzira bavuga bafite bwo kuvugira kuri radiyo cyakoze ndayizeye eliya umumotari ukorera imirimo mu mujyi wa uvira twasanze kuri iyo sitasiyo yaje gushaka igitoro avuga ko uku kuzamuka ibiciro bya lisansi byatangiye kugira ingaruka mu mirimo yabo bakora akazi kari ko kagenda nabi kubera esase ubu litiro bari ko batwaka ibihumbi bitandatu ikinju ibihumbi icyenda ni ukuvuga iyo turi ko turatanga ayo mahera twe natwe abakiriya turi ko turababwira ko igitoro cyaduze turabitahura turajya dusanga turi ko dukorera mu buhombo
aha kandi mulongwe ahari igitoro wabonaga bamwe mu bamotari abafite za bajaji ndetse n'imodokari zipakira amabido ya lisanse zikajya kuyagurishiriza abarundi bari kavimvira muri bajaje twarimo yarimo amabido ane ya lisanse yaravanwe mulongwe afitwe n'umugore andi nayo yatunyuragaho mu muhanda wa mulongwe kavimvira ari kuri za moto n'imodokari muri uyu mujyi wa uvira abaturage batuye muri iki gisagara banya yuko igitoro gike gihari bari kukigabura n'imodokari zivuye i Burundi bamwe mu barundi ijwi rya Amerika ryasanze Kavimvira baje gushaka igitoro nabo bemeza ubukene bw'igitoro kuko lisanse baguraga ibihumbi ijana na mirongo inani by'amafaranga y'amarundi ubu bari kwigura amafaranga ibihumbi magana atatu na mirongo ibiri uyu ni umushoferi twasanze Kavimvira yari amaze ibyumweru bibiri ashaka igitoro mu Burundi yari avuye mu mujyi wa Bujumbura twaje muri Kongo kugura lisanse umusore twasanze ziyimvye kubera nabo nyine tuzi ikibazo bafise turasaba ko leta yogira icyo ifashije abanyagihugu kubera ingambo zose ari muri kongo ari mu burundi barabukunda ukosubira kwiyunguruza neza byoroshe no gutwara ibintu byoroshe ahemberamo abanyagihugu kubera ndayibuze turwasa aho natwara igihumbi icumi ntwara mirongo ibiri baciye umuziga aho natwarira bitanu ndamutwarira mirongo ibiri kubera uburyo ibiciro byo kwiyunguruza byaduze wabonaga bamwe mu bagore abasore abagabo ndetse n'abana bagenda n'amaguru jerome ntawumfana akora imirimo y'ubwubatsi mu buryo wa Uvira ijwi rya Amerika ryamusanze Kalimabengi agiye Nyamyanda n'amaguru avuga ko gutega moto byahenze cyane bitewe n'uburyo ibiciro bya lisansi byaduze rero nahisemo kuza n'amaguru nahisemo kuza n'amaguru kubera byari byakwanze kubera na uburyo bwo kwiyunguzanya natekanije bwabaye bwabaye buto naciye mpitamo kuza n'amaguru abamotari amafaranga badusaba ntagira uko angana urumva rero cyo hitamo kuza n'amaguru ko nta kundi ku bwa ndashimiye Fidele twahuye nawe avuye kakungwe ari kuri moto yemeza yuko amafaranga bari kwishyura ari menshi ugereranyije n'ayo bari basanzwe bishyura amafaranga twishyura ni menshi ugereranyije n'ubuzima turimo ubuzima bwaraheze ibiciro byarazamutse noneho bazamura amohede taransiporo biragoye kugenda ahantu bizaruha bitugora urumva ntabwo biboneka buri gihe urumva biragoye cyane aho twishyura magana atanu bageze igihumbi aho igihumbi biba bibiri abaja ku kazi rero bishyura kandi abakora utuzi duto duto bizagora kugira ngo bagende nk'abafite imizigo ho ni ikibazo turasaba yuko leta yadufasha ikamanura igiciro cy'ibitoro kandi ikareba nyine uburyo bwa tarafike yacu kigume kigenda uburyo kidakwiriye kugenda kiguma ahangaha nyine giserivira abaturage bahani buvira kireke kuja i Burundi umuyobozi wa serivisi ishinzwe igitoro mu mujyi wa Uvira Efrem Baragizi yemeza yuko muri iki gisagara hari ubukene bwa lisansi byatewe n'uko sosiyete zari zisanzwe zitanga igitoro ku masitasiyo ari muri Uvira zari zimaze iminsi mu biruhuko y'iminsi mikuru isoza umwaka abacuruzi b'igitoro babigizemo ubushake buke mu gukora komande y'igitoro kuko iyo bayikora mbere y'itariki mirongo irindwi n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kabiri baba barakibonye kuko bakoze komande mbere y'izo tariki bafite igitoro nko kuri sitasiyo ya sani ndetse na rica kubera uburyo igitoro cyabuze umuyobozi wa sosiyete sivile muri uvire mafikiri mashimango ku murongo wa telefone avugana na zimwe muri radiyo zo mu mujyi wa uvira yasabye abaturage kutagemura lisansi mu burundi kuko iri muri iki gisagara ari nke ubusanzwe igitoro cyinshi gikoreshwa muri uvira abacuruzi bakivana muri kenya maze abafite amasitashi muri uvira bakagifatira mu bigega biri mu gihugu cy'u rwanda nk'uko bitangazwa na efuremu baragizi umuyobozi ushinzwe igitoro muri uvira vedasi ngabo ijwi rya amerika uvira
radiyo ijwi rya amerika i washington dc tuva mu karere ko muri afurika yo hagati tuza muri leta zunze ubumwe za amerika aho ubushikiranganji bujejwe ubutungane bwashikirije kuri wa kabiri mu gitondo cya kare kuri kongre raporo y'itohoza ry'umushikirizamanza adasanzwe jack smith ku bikorwa bya donald trump byo gushaka kwiba amajwi y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri thomas kamiyinda zifite ibindi kuri iyi nkuru uretse kuyishyikiriza congress minisiteri yashyize raporo no ku karubanda icya mbere ivuga smith n'abakozi be bagendeye ku mategeko kandi ariyo baharanira banarengera icya kabiri yemeza ko bakusanyije ibimenyetso bihagije bikomeye kandi bidashidikanywaho ko trump yacuze umugambi udasanzwe wo gukora ibyaha byo gushaka guhindura ibyavuye mu matora no kwanga kwemera ko yayatsinzwe kandi abizi neza ko yatsinzwe raporo isobanura ko yabikoze mu buryo butatu ubwa mbere ni ku giti cye nka kandida ubwa kabiri yakoresheje ingufu igitinyiro n'icyubahiro nk'umukuru w'igihugu uburyo bwa gatatu yabikoze mu rwego rw'igico cy'abantu benshi bacuriye umugambi hamwe ivuga ko Trump yakoresheje ibinyoma nk'intwaro yo gusenya inkingi kanangazi ya demokarasi kugira ngo ahamane ubutegetsi muri ibyo binyoma abagenzacyaha bakoreye urutonde harimo ko yakwirakwije ibihuha ko hari abantu benshi batoye kandi bari barapfuye cyangwa ko hari abandi benshi batoye batabyemerewe n'amategeko cyangwa se kandi nanone ko imashini z'amatora zayobyaga amajwi ye zikayihera Joe Biden naho mu byo Trump yakoze kugira ngo yibe amajwi raporo itanga ingero z'ukuntu yokeje igitutu abashinzwe inzego z'amatora kugira ngo birengagize ibyayavuyemo nyabyo by'ukuri gushaka gushyiraho koleji y'abatora ba magendu muri leta zirindwi yatsinzwemo gushyira ingufu n'igitsure ku bayobozi bamwe na bamwe bo muri minisiteri y'ubutabera na visi perezida we bwite mike pence ashaka ko batatira indahiro zabo kugira ngo bimakaze inyungu ze bwite no gushishikariza imbaga y'abayoboke be bari barakaye kujya gutera ingoro ya kongeresi ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe bagamije gutesha kongeresi kwemeza burundu ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri umushinjacyaha wihariye jack smith yanzura yemeza ko ibimenyetso afite byatuma atwara trump mu nkiko kandi ko bishobora gutuma amutsinda mu manza raporo imaze gusohoka trump yahise yandika ku mbuga nkoranyambaga ko ari umwere ijana ku ijana yongeraho tugereranije ko Smith ari umushinjacyaha ufite ubwonko bwaremaye wananiwe kumuburanisha mbere y'amatora ati none abatoye barivugiye mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane Trump amaze gutorwa umushinjacyaha Smith yahagaritse urubanza burundu kubera ihame rya minisiteri y'ubutabera rivuga ko umukuru w'igihugu adashobora gukurikiranwa mu mategeko mpanabyaha yo ku rwego rw'igihugu igihe ari ku butegetsi uyu mushinjacyaha yagendeye kandi no ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu cyo mu kwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane kivuga ko umukuru w'igihugu afite ubudahangarwa mpanabyaha mu byemezo byo mu rwego rw'imirimo ye Jacques Smith yareguye ku mwanya we ku wa gatanu w'icyumweru gishize akimara kugeza raporo ye mu maboko ya minisitiri w'ubutabera uretse iyi raporo yo kuri anketi zo ku matora y'umukuru w'igihugu yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri Smith yagombaga no gupfundikira indi ya kabiri irebana n'urubanza yarezemo Trump ibyaha byo gutunga iwe mu rugo rwe bwite amabanga y'igihugu akomeye cyane atabifitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko Trump arabihakana byose umucamanza ukuriye uru rubanza rwo ku mabanga y'igihugu yategetse ko iyi raporo ya kabiri iba ihagaze iyo ntirasohoka rero
ndegera hirya ariko madamu ni iki winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangekazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda urashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye niyo kwetu ni bugo
ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yababababababa shofe twigeze kombo takisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye kombo takisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence Rwanda
mukanya turasezerana mu biganiro twari tubafitiye muri aka kanya yamara imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije twabwiye ko muri Qatar kuri wa kabiri ico gihugu catangaje ko ibiganiro vyerekeye amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza bigize ku ntambwe za nyuma kandi ko impande zombi ziri hafi cyane yo gushika ku masezerano umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi w'ubudagi Boris Pistorius kuri uyu wa kabiri yagendeye igihugu ca Ukraine mu ntumbero yo gushigikira ico gihugu mu rugamba kirimwo rwo kwivuna ibitero vy'uburusiya vyatanguye haraheze hafi imyaka itatu muri afurika y'epfo twabwiye ko ico gihugu catangwe igikorwa co gutabara abacukura ubutare mu buryo butarekuriwe n'amategeko bafatiwe mu kibanza gicukurirwamwo ubutare tongeye tubabwira ku vyerekeye u rwanda ko umunyamategeko gatera gashabana ahagarariye abazotorana banyakwigendera asinapol rwigara yasavye sentare yungururizwamo imanza kutakira ikirego c'igisagara ca kigali avuga ko sentare idafise ububasha bwo kuburanisha urwo rubanza kuko igisagara ca kigali catsinzwe inshuro zibiri ku mpamvu zimwe kibandanya kwanga gushira mu bikorwa ivyemezo vya sentare zatanguye ivyemezo bihatira kwishyura abo kwagwigara amafaranga y'ingurane ku butaka bwabo ku byerekeye burundi babwiye ko abategetsi batatu bo mu biro by'umukuru w'igihugu baheruka kwirukanwa mu kazi bari mu ibohero rikuru rya mpimba i bujumbura kuva ku munsi w'imana urangiye bagizwa ko baba bagize uruhara mu irekugwa ry'abanyororo batari ku rutonde rw'abagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu naho muri repubulika ya demokarasi ya kongo twabwiye ko mu gisagara cya buvira mu ntara ya kivu yo mu mpanuko hari ikibazo cy'iduga ry'igiciro cya lisansi abahaba bavuga ko icyo kibazo giterwa n'uko lisansi nyinshi ijanwa mu burundi ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika ubushikiranganji bujejwe ubutungane bwashikirije kuri uyu wa kabiri mu gitondo cya kare kuri kongere raporo y'itohoza ry'umushikirizamanza adasanzwe jack smith ku bikorwa bya Donald Trump byo gushaka kwiba amajwi y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nshuti rero mwariko mukurikirana ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho tubisoreje amakuru twari tubafitiye rero dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro ari kumwe na Jeviden Yongabo amajwi y'ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi yashizwe hamwe na Nadia Taha tubika abantu tubifuriza kuroranirwa mu mirimo yanyu naho utaha
radiyo ya amerika yabaye ibigo cyacu radiyo ya amerika yo yabaye ibigo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu